mootummaan Itoophiyaa dhiyoo tana itti gaafatamtoota jaatamii sadii caala seera dabsanii horii uummata balleessanii jedheetiin akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa obbo Biraanuu Tsaggaayee guyyaa dheengaddaa jedhetti warra kana keessa soddomi ja'a. Warra nanaaf dabsee mirga nama dhowwate. Digdami torba immoo warra horii biyya balleesse. Aduu isin dubbannu Finfinneetti manneen hidhaa dhossaan keessan namidhaan torbatti jira. Obbo Hundimmuu Ibsaa nama hojii abukaatoo hojjetu. Jaalanneetti waan manneen hidhaa kanaa fi warra qaqqabanii kan irratti waa odeeffate.
Biyyi kun waggaa digdami torban darbe kana abbaa irrummaatiin namoota karaa malee qabanii haala malee dararanii mirga isaanii kan namummaa mirga isaanii kan dimokiraasii hunda dhiibaa warri turan akkuma isin beektan namni adda addaa lubbuu dhabeeraa qaama dhabeeraa seera malee nama hin hiine seeraan hiine jedhanii mootummaan immoo waakkachaa ture. Amma immoo mootummaan mataa isaatii ji'a torbaas tarkaanfii gaarii fudhateen warra akkasitti rakkoo uummata irra geessaa tureen kana seeratti dhiyeessuuf tarkaanfii guddaadha ta'a. Kanaafuu warra miidhaa guddaan irra ga'eef mooraaliin isaanii eeggamee warri immoo amma hojiirra jiru akka nama karaa malee hin miineefi walumaa galatti gaa mirgi dimokiraasii mirgi namummaa olaantummaan seeraa ka biyya keessatti gareedhaan wal ijaaranii dhiibbaa geessaa turan kana mootummaan ragaasaa ji'a shaniif ji'a afuriif funaannatee to'annaa jala oolchuun kun tarkaanfii guddaadha jechuudha qabeenya biyya kanaallee mirga biyya kanaallee waa hunda saamanii rakkoo biyya kana keessa galchan to'annaa kana itti fudhachuun seenaanillee seeraanillee biyya Itoophiyaa keessatti isa duraati jechuudha. Garuu asirratti akka ogeessa seeraa isaanii waanta hin jedhu namoonni amma qabaman kun akka isaan yoo namoota duraanii karaa malee qabanii reebanii kottee buqqisanii mirga isaanii kan namummaa dhiiban san osoo hin ta'in sanuu ragaa funaananii dhagarratti hundaanii akkuma qaban mana murteetti dhiyeessuun kun amaanaa uummanni mootummaa irraa qabu ol kaasaa isaan warra mootummaa gaggeessaa jiran kanaafillee humna gaarii ta'a.
Asirratti obbo Hundimmuu. Ijoolleen amma hidhaadhaa ba'an kun akkamitti maqaa tarreeffame kana keessa nama isaan darare baruu danda'u yoo carraa mana murtiitti dhiyaachuun argatin.
Isaan garee maqaa hin beeku. Maqaan isaanii xiqqaadha malee nama lama sadi afur ta'an malee hin beekan. Hundi isaanii garuu kabbee kabbee jedhu. Kabbeen kabbeen kunneen maqaan isaanii wanti dhoofatanii minaalbaata rakkoon akka kanaa yoo dhufe jedhaniiti. Ka Qiliinxootti, Qaallixitti, Ma'aakalaayitti, Shawaroobiitti. Baatuu yookiin ziwaayitti tolaayitti amma warri miidhaan irra ga'e kabbee kabbee jedhaniin kana maqaan beekne malee bifaaf qaamaan hin beekan. Mana murteetti dhiyaatanii eeruu irratti kennuu hin danda'u jechuudha. Kana biratti immoo ijoolleen kotteen isaanii buqqifame. Nafni isaanii faanni gadi aanu kun irraa kaacha'ee yoo san goggogee na bira kaayan kana bira jiraadhallee akka zibitiifitti jechuudha. Ijoollee yoo ta'an qaama gogaa isaanii kan lukafaana isaanii gataa kanarraa ka'e hojiruuf kaachisanii na kennanii maarrabii midheegaan tokko seenaan hin kaasa jedhee komodiinoo koo keessaa qaba jechuudha hin jira isallee mufisuu hin danda'anii mana murteetti dhiyaatanii eebaluu eebaluu eebaluu jedhanii eeruu kennuu hin danda'u jechuudha.
Waan miila isaaniirraa kutan foon isinitti kennanii.
Kottee isaarraa buqqa'ee faana kana rarraasanii yoo reebanii reebanii jedhanii torbaan tokko torbaan lama booda akkuma jirutti irraa kaasu. Isa san goggogsanii qabanii soofti peeppariidhaan qabanii dhaddacha murtee keessatti harka galaatiin na kennanii hamma ammallee qabadhee kaayee taa'an yeroon itti eeggamu jechuudhaaf jechu kunis jiraachuu hin danda'a akka jibiitiitti.
Ijoolleen garuu warri dararaman suni mana murtiitti nama isaan darare ibsuudhaaf seerri eeyyamaa fi.
Kennuufii qaba jedhee qabana seerri dhoorgu hin jiru namni tokko nama miidhaa isarratti geesse mana murteetii bakka argattu itti iyyee qaama seeraa qabsiifachuu waan danda'uuf. achi keessa dhaabbatanii mana murteetirratti namni kun nama waan akkana godhee ta'eef dhaddachi maqaa isaa akkanaa kennu yookaan immoo dhaddachi maqaa isaa akkanaa gaafatu jedhee gaafachuu hin danda'a. Manni murtee yoo didellee qaamni amma jijjiirama yookiin riiformii gaggeessaa jiru kun warra Maakalaayii keessa hojjate tokko haga tokkootitti akka yakka kanarraa bilisan ta'in waan beekaniif maqaa isaanii isaan illee kennuufii hin danda'an.
Nama qorataa jiru beekuu jechuudha.
warra maakalaayii keessatti ilmoo namaa sanyiin isaan magarre kolaasaa turan reebaa turan walirraa qaqqabaabbalanii tokko tokko kennee akka waraabessa harree akka badhetti argateetitti bubbutanii akka hin jirre godhanii wal gargaaranii kan beekun ijoollee kana rakkoo dhageessan jechuudha warri maakalaayii keessa jiru tokkoon isaan illee dhiibbaa kanarraa bilisa ta'uu hin danda'an.
Kan biraa manni hidhaa dhoksaa akka jirudha kan ibsame.
Manni hidhaa sanuu magaalaa Finfinnee kan dhuura Itoophiyaa qomodoonfee kan dhuura Afrikaa taate ka dippiloomaasiin namni dhibba beeksisa ergamu. Manni hidhaa torba dhoksaadhaan argamuu jechuun biyyi Itoophiyaa waggaa digdamii torba dabre kana namoota akkam baay'ee tokkisaadhaan gara jabeeyyii ta'aniin akka gaggeeffame mirkaneessa jechuudha. Kana muluu yoo nu dhaddacha irratti iyyinu mana dukkanaatti jira, mana dhoksaa hidhaatti jira, reebamaa jira yoo jedhani warri kominikeeshinii keessa hojjetoonni kunoo ministirootatti bu'an kunniin waan kachaa turan. Kun mootummaa abbaa irree biyya kana barbadeessee nyaatee qorqee fixeeni qaalii guddaadha. Uummata immoo olaantummaa seeraatiif akka rakkoon biyya kana keessa ture iyyaa tureef mirga guddaadhaaf olaantummaa guddaadha. Mootummaa amma jiru kana ammoo barnoota irraa argatee izibiitii godhee uummanni akka laalu addunyaan akka laalu maal maaltu achi keessatti raawwatamaa ture. Eenyu eenyutu achi keessatti ajjeefamaa ture. Eenyu eenyutu achi keessatti reebamaa ture. Fakkeenyaaf namni Nadhii Gammadaa jedhamu. Ijoolleen Oromoo kan abaawoodhaa waggaa digdamii torba kana achi buuteen isaan jiru. Ebaloo ebaloo odoo hin jedhin saba kana saba sana odoo hin jedhinitti wanni akka kanaa kana naannoon salganu namoonni federaalawaa hundisaatu akka dhugaan kun baatuuf akka rakkoon kun hiikamu qabsaa'uu qabu. Gandarraa kaasee gooxiif qooxigaa kaasee aanaa deebisee zoonii deebisee mana hidhaa kana hin beekuufe itti nama jeeqaa turaniif itti gargaaraa turani. Sababa kanaaf inni kun qaanii guddaadhan jedhee amana.
Fakkeenyaaf obbo Wondimmoo egaa kan mana hidhaa keessatti dararamanii qaami isaanii hir'atee jira. Dubartoonni miidhaan adda addaa kan irra ga'ee jira. Sana darbeeyyuu kan lubbuun eessa akka bu'ee dhabamee hin jira. Namoonni baay'een fira jalaa du'ee iyyafataa jiru. Deebiin kenname hin jiru. Qorannaan kun namoota eessa akka bu'aan dhibamee fi deebii hin arga jettanii yaaddu?
Karaa saaqa. Amma laali manni dukkanaa ammaa kan beekametu torba kun magaala Finfinnee keessatti magaala Finfinneetiin alatti Maqaleetti, Baahirdaaritti, Hawaasatti, Dirreedhaawaatti, Hararitti, Jimmatti, Naqamteetti, Walisotti, Ambootti manni akka kanaa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Amboo keessa mana maqaadhaan Hungaarii mootin mana hoteela guddaa tokko keessatti warri aangoo qabu kun bakka hidhaa qaba jedhameetiin hamatama. Kanaafuu namoota amma ammaa achi buuteen isaanii dhabaman kun lubbuun akka hin jirre shakkaman kanaaf kan qaamni isaanii irraa cirame kun eenyu ba'atu bulchaa ture. Isaanirraa kan eeruu funaannatanii namni du'ellee akka du'etti eessatti akka du'etti yoom akka du'etti eenyu akka ajjeesenne namni immoo roffamee jirurraa akka eessa ta'e inni kun eeruu guddaa kenna balbala baay'ee isaata gaariidha jedhee kan fudhata garuu itti fufuu qaba warri amma qabame jedhan kuni daawwatii abbootiin hin qabamne kunniin illee ganaadha. Egaa mirga biyya kanaa, qabeenya biyya kanaa, baankii biyya kanaa wanti hundi namoota shanii jaha harka jira. Namoonni shanii jahan kun qoola saba tokkoo jalaa kan itti galanii dhoksachuu qaban. Amma mana hidhaa kan dhoksaa torba kanaaf kaawwan illee kan beeku nama hedduu odoo hin ta'in namoota muraasaa warra deemannatiidhaan beeraa merrejaa keessa hojjetu. Wanti si addunyaa irratti poolisii yakkamaa tokko yoo shakkee qoratu kophaasaa qorata maaliif kophaasaa saayinsii poolisiitiin fayyadamee qoratee yoo irratti yakka argee jedhe yakka san galmeessee gara baalangaa dabarsa seerri addunyaa irra jiru ka Itoophiyaa keessa illee ture bara dargii bara Hayilasillaasee kan addawaayiin garuu keessattuu muummichi ministeeraa kan amma hin jirre kaabrii ta'an kun waggaa jiran maal godhanii poolisiin nama tokko adda isaa qorachuu hin danda'u. Abbaa alangaa wajjin qorata. Abbaa alangaa wajjin reeba. Abbaa alangaa wajjin ragaa itti qopheessan. Laal abbaan alangaa erga poolisii wajji taa'eetiin shakkamaa san qorate himataa ta'uu hin danda'u. Namni kun waa hunda isatu beeka jechuudha. Nama tokko kan shakkame kan qoratu aanaa keessatti ganda keessatti bakka jiru hundattu poolisiin abbaa alangaa wajjin qorata. Gareedhaan qoratan. Gareedhaan reeban. Gareedhaan ragaa sobaa qindeessan. jijjiirama kana hundi isaatu alaa keessatti yoo wal gargaare ni qaba jechuudha karaa guddaa carraa guddaa saaqa jedhee kan amana manni hidhaa dhoksaa argamuun kun.
Obbo Wondimmuu Ibsaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa.